Ejjennoo mootummaan Itiyoophiyaa walabummaa pireesii irratti qabu gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n qeeqee jira. Biyyoota uffee Saharaa gadii keessatti bakka buutuu CPJ ka ta'an Muzookii Muumoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti mootummaan Itiyoophiyaa dhiyeenya kana murtii dhaabilee miidiyaa irratti fudhate ifa mitii jedhu. Mootummaan OMN dabalatee miidiyaalee hanga tokko irratti tarkaanfii fudhachuusaa kan beeksise yoo ta'u. Abukaatoon dhaabbatichaas gaazexeessaan OMN tokko hidhaa keessa jiraachuu mirkaneessanii jiru. Gabaasa guutuu galmoo daawwittu dhiyeessa.
Ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaan booda mootummaan saba himaalee biyyattii keessa seera cabsan jedhe irratti tarkaanfii fudhatee jira. Kana keessaa abbaan taayitaa Biroodkaastii Itiyoophiyaa waajjira Oromiyaa miidiyaa Neetworkii yoo cufu Dimtsi Wayyaanee TV Tigraay fi Asraatiif ammoo of eeggannoo kennuufii beeksisee jira. Dhimma kanaan wal qabatee waajjira OMN kadamee Finfinnee mootummaan yoo cufu gaazexeessitoonni kanneen ammoo hidhamuu Dooktar Tokkummaa Dhaabaa Abukaatoon dhaabbatichaa VOA'f himanii jiru.
Gaafa sana ogeeyyii yookaan immoo gaazexeessitoota qabamanii yeroo fukkaamsanii akka isaan tamsaasa kallattii hin hojjenne godhaniitu amma halkaniitti tursan. Sanaa booddee gaazexeessitoota sana gadhiisanii turan. Booda immoo namni akka odeessota qabutti namni Mallasaa Dirrisaa jedhamu tokko gaazexeessaan tokko akka hidhametti hubannoo qaba. Amma immoo ani akka carraa ta'e ogeessa seeraa OMN fi akkan odeessota qabutti biiroo sana mootummaan to'atee jira. Waajjira OMN jechuudha. Meeshaalee tokko tokko kanneen akka kompiitaraa kanneen akka nagahee adda addaa akka fuudhamee jiru namni illee itti siqee akka ilaaluu hin dandeenye hojjettoonni yookaan immoo hooggantoonni miidiyaa sanaa itti siqanii ilaaluu akka hin dandeenye namichi mallasaa dirribsaa jedhamu kunillee gaazexeessaan kun sana ilaaluu dhaqee akka qabame kan odeeffannoo qabaa jechuudha.
Dooktar Tokkummaan humnoonni mootummaa akka itti dhaabbata kana cufanis akkasitti ibsan.
Yeroo biiroollee to'atanii hoogganaa isaatti bilbilanii hoogganaa yookaan immoo daaraktera OMN'tti illee bilbilanii yookaan kaasaraa isaatti bilbilanii yookaan hoogganaa faayinaansiitti illee bilbilanii koottaa as ilaalaa jedhanii wanti beeksisan akka hin jirretti kan isaan natti himanii nama tokkoof bilbilamee akka taajjabbiitti illee taa'aatii ilaalaa biiroo keessan sakatta'aa jirra qabeenya keessan fuudhaa jirra jedhamee wanti isaan beeksisame akka hin jirretti kan isaan naa ibsan. Biiroon illee qabee akka jiru qulfii yookaan furtuu cabsanii akka lixanii meeshaa fudhatan odeessota qabachuudha. Waajirri kun to'annaa hojjettoota OMN ala jira.
Dhuma irrattis Dooktar Tokkummaan waa'ee kana seeraan akka hordofaa jiran akeekan. Gaazexeessitoota OMN keessaa kan hidhame jedhame Mallisee Dirribsaati. Haati warraasaa Taadalachi Margaa VOA'f yeroo dubbatte Malliseen erga manaa ba'ee to'annoo poolisii jala oole guyyaa kudhanii dhannees qaamaan arguu hin dandeenye jetti.
Mallisaa nama maakalaawwii jira. Egaa gaafa kamisaati? Manaa bahee hojiin deema jedheeti bakka tokko teenyee hojjannaa jedheeti guyyaa naa bilbilee ture nagaadha jedhe galgala immoo qabamee jechuu isaan dhaga'e sana booda dasii naa bilbilee hin beeku yaa'u poolisii federaalaatiin akka qabamanii achi fudhatamanidha kan inni infoormeeshinii qabu ergasii immoo deebinee gaggaafachuuf yeroo yaallutti gaafachuun hin danda'amu nuun jedhanii guyyaa guyyaadhaan Gaaf tokko illee arginee hin beeknu dasi. Uffata gaaf sana baheedhaan haqa kun guyyaa kurnaffaa isaati natti fakkaata. Uffata illee nuuf kaafuudhaa itti nu kennaa jennaan nu didanii alaalumatti nu deebisu. Kana dhagaa kun nyaatas geessinee hin beeknu, arginee hin beeknu, akkamitti akka inni jiru iyyuu waan tokko quban qabnu jechuudha. Biyya kamii keessa akka jiru gaa hin beeknu torban tokko darbaadha uffata tokkichaa namni guyyaa amma kanaa akkamitti akka taa'an hin beekanii. Akka seeratti sa'aatii afurtamii saddeet booda wayii mana murtiitti dhiyaatan namni natti fakkaatan illee. Sirriitti waan beekuu baay'ee waa'ee seeraa jechuudha. Mana murtiittis immoo hin dhiyeessine waan tokkoyyuu. Ijoollee lama qabna. Ijoolleen ganaa daa'ima waan ta'eef waggaa afurii fi inni tokko waggaa afurii isheen tokko immoo ganaa waggaa tokkoof ijaa shanii amma kanallee adda baafachuu hin dandeenye inni xiqqoon yeroo hunda abbaabbii abbaabbii naan jedha fama haalli malee silaan dhufa jechuu malee isaanoo daa'ima.
Dhimma kana ilaalchisee gartuun kabaja mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ'n tarkaanfii dhiyeenya mootummaan Itiyoophiyaa saba miidiyaalee fi gaazexeessitoota irratti fudhataa jiru hordofaa akka jiru beeksisee jira. Mudookiin immoo bakka buutuun CPJ akka biyyootan saharaa gadii VOA'f yeroo dubbatte akka jettetti ejjannoon mootummaan Itiyoophiyaa walabummaa pireesii irratti qabu hin calalu rakkootu irraa mul'ata jechuun ibsite.
So I mean what I would say about this is that um, at least since early 2019 even.
Akkasitti mudookiin waan inni asirratti nus akka CPJ'tti akkasumas dhaabbilee mirga yaada ofii bilisaan ibsachuuf falman kaan Itiyoophiyaa keessatti waa'ee gaazexeessitoonni hidhamuu fi intarneetiin cufamuu ilaalchisee dhuma bara 2018 kaasnee yaaddoo akka qabnu dubbataa turre. Bara 2018 gara dhumaarraa kaasee yeroo yaaddoo keenya kana ibsine sana Itiyoophiyaan walabummaa pireesii wal qabatee sadarkaa abdachiisaa irra turte. Tarkaanfiiwwan kunis abdii kanaaf gufuu akka turan kana malees amalli kun amala mootummaa darbe akka turee fi deebi'ee akka hin hammaanne alasuu watwaataa turre amma wanti ta'e guutummaatti ta'uu baatus egaa abdiin keenya ta'e kanaan wal qabatee mirgi walabummaa saba himaalee guutummaan badee bakka dukkanaa duriitti akka hin deebine abdiin qaba yoon akkas jedhu garuu mootummaan kun raawwatee bakkuma duriitti deebi'a odoo hin taane amalli duraanii kun keessaa hin banne jechuu kiyyaa jechuun dubbatti.
And even this year, we have been seeing incidents that point to the fact that the old ways of doing.
Yookiin mootummaan intarneetii cufuun odeeffannoon dhugaan akka hin argamne dhorkee jira. Kanaaf dhaabbilee miidiyaa fi gaazexeessitoota tarkaanfii mootummaan fudhate jedhameen warra miidhaman adda baafachuudhaaf CPJF rakkoo ta'eera jechuunis dabalataan dubbattee jirti. Hamliin yuunivarsiitiitti ogeessa sabquunnamtii kata'an gargaaraa Piroofeesar Indaalqaachaawwan gaafa hacaaluun ajjeefame qabiyyeewwan qophii OMN irratti darban kasaba walitti buusuu turan jechuun qeequ. dubarra qabiyyeewwan akkasii kun balaa waan babal'isanii fi intarneetii irraa buufamuun gaariidha dhaabbileen mirga odeeffannoo argachuu sabaa hordofanis waan mara qixatti utuu ilaalanii hordofanii gaariidha jechuun dubbatan nutmaan alii dodolaa barsiisaa yuunivarsiitii finfinnee muummee barnoota gaazexeessummaati du'aa caaluun booda rakkoon biyyattii keessatti mul'ate gama saba imaaleen waan kanaan dura deemaa ture kan ifatti baase jechuun dubbate.
Gara ogummaa miidiyaatiin olaantu miidiyaan bilisaan dirreen laatamee fi. Ogummaa isaatiin hojjechuu akka qabu kun amanamaadha. Amma kan jechaa jirru miidiyaaleen balleessaa hin qabanii otoo hin taane miidiyaaleen balleessaa akka qaban kan argaa jirrudha koontentii isaaniirra. Garuu adeemsi tarkaanfiin ittiin fudhatame adeemsa isaa duraa duuba adeemsa isaa guutee kan eegeen fakkaatudha waan jechaa kan jechaa jiru. Kanaan wal qabate amma gumaacha miidiyaalee mataa isaaniitiin fi gumaacha gama mootummaatiin jiruun. Lamaan irraayyuu rakkoo jiruun miidiyaan amma walabummaan isaa biyya kanatti duubatti deemaa jechuu dandeenya jechuudha. Caalatti immoo dhugaa dubbachuuf immoo ga'ee guddaa kan taphatan miidiyaalee mataa isaaniiti. Mootummaan yeroo dheeraadhaaf callisee olaalu ni argina. Yeroo raayyaa ittisa biyyaa irratti waan hin taane waan hedduun hanga birmadummaa biyyattii, iccitii birmadummaa biyyattii raabsuu sanarratti iyyuu tarkaanfiin hin fudhatamin tureera jechuudha. Yeroo sanarraa otoo adeemsa seeraa jalqabe. Otoo har'a hin ga'in iyyuu tarkaanfiinis fudhatameera rakkoo har'a keessa galan keessas miidiyaaleen otoo hin galin inni tokko irraa barate inni tokko immoo ofiisaafuu barate miidiyaaleen walabummaa isaanii otoo hin dhabin seeraan hojii isaanii eeganii itti fufu tureeyyuu.
Nutumaan tarkaanfii mootummaan saba Imaal irratti fudhate ilaalchisee gaaffii dhiyaateef yaada isaa yoo kennu tarkaanfiin fudhatame kaan ka duubatti harkifate kaanis ka dhaabbilee kana barsiisu miti jechuun qeeqe. dhuma irrattis furmaata yoo kaa'u nutumaan yaada ta'uu qaba jedhe akkasitti kaa'a tokko warri miidiyaa bitaa mirgaa walirree walitti duulu gara walakkeessaatti walitti dhufee yaada marii gaggeessuu fi dhiyeessuu qaba mootummaan ammoo erga dubbiin achi fagaatee tarkaanfii hin malletti deemuurra jalqabumaan ala badiin uumamu seera sarbame irratti tarkaanfii gitu fudhachuu qaba jedha. Abbaan taayitaa Biroodkaastii Itoophiyaa kibxata darbe OMN waajjira Finfinnee jiru dhaabbatichi odeeffannoo saba saba irratti kakaasu dabarse jechaan kan cufe yoo ta'u sana boodas dhaabbilee miidiyaa Dimtsi Wayyaanee fi Televezyiinii Tigraay qilleensa irraa akka ugguraman taasisee jira. Dhaabbata miidiyaa Amaaraa Saatalaayit Reediyoonnaa Televezyiinii jedhamuuf ammoo of eeggannoo kennuun isaanii yaadatama. Dr. Getaachoo Dinquus hangawaan abbaa taayitaa Biroodkaastii Itoophiyaa torbee darbe VOF badiin OMN kan yakkaan gaafachiisu waan ta'eef abbaan alangaa mootummaa dhimma kan harkaa qaba jechuun dubbatanii turan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf. galmoo daa'it naayirobi.